iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio indwi ku ijwi rya amerika muri kumwe na oriane tangishaka na edi rwema Mm, turabaramukije tubipfuriza umunsi mwiza no kaze mu biganiro byacu muri aka kanya tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga aho tugiye kuganira muri make ku ivuriro ryo mu rwego rwo hejuru riheruka kugururwa muri iyi ndwi mu burundi iryo vuriro rero tugiye kuriganira ko mu buryo burambuye ariko mbere yaho reka mugenzi wacu edi gwema aduha inshamake y'amakuru avugwa ku burundi Addis Ababa ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hatangiye amanama ategura inama y'abakuru b'ibihugu iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ibibazo bya politike n'umutekano muke bivugwa mu Burundi ah, biri mu- biza ku isonga mu bizaganirwaho muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu amakuru ava i Burundi avuga ko Uburundi muri iyo nama buzahagararirwa na Vice Perezida wa kabiri Dr Joseph Butore hagati aho amakuru dukesha ibiro ntaramakuru EPA avuga ko Misiri yohereje mu Burundi minisitiri wayo wungirije w'ububanyi n'amahanga mu rwego rwo kugerageza kuganira na Perezida Pierre Nkurunziza ku bibazo biri mu Burundi Misiri nk'igihugu kiri mu kanama k'umutekano n'amahoro mu muryango w'abibumbye iragerageza kuganira n'impande zose zirebwa n'ibibazo biri mu Burundi undi muyobozi bivugwa ko ari mu Burundi ni intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga bigari Thomas Pereiro mu ntara ya Cibitoki mu Burundi haravuga ubwoba bw'uko hari imitwe yitwaje intwaro ishaka gutera iturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo ababivuga ngo babihera ku mahema yubatswe n'ingabo za MONUSCO ku mupaka uhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunyamakuru wacu Evariste Nziko Banyanka yasuye iyo ntara ya Cibitoki Evariste ni iki wabonye muri iyo ntara
icyo nabonye ni uko abanyagihugu bo ngaho mu ntara ya cibitoke na cyane cyane mu makomine ya buganda na rugombo ahana urubibe n'aho ingabo za monusco ziherutse gushinga amahema ni uko bafite ubwoba bibaza bati ibintu by'uko abasirikare begera ku mupaka w'uburundi na congo hoba hari ikinyigije inyuma bavuga bati kuko twaba twatewe n'abavuye muri ibi bihugu bibiri repubulika iharanira Dem- demokarasi ya congo n'u rwanda tubwo rero twibaza yuko nk'uko abanyagihugu babivuga kwabo kw'izo ngabo za oni batazi igituma zaraje ngaho Eh, twagerageje kubaza bamwe mu bajejwe intwaro buramatari arahumuriza abanyagihugu arongoye ese wowe ayo mahema waba wayiboneye ubwo bwoba iyo uganiriye n'abo banyagihugu urabubona
uriko uravugana n'abo banyagihugu eh, bamwe bamwe barafise ubwoba ariko abandi bakavuga bati kumbure ah, abo basirikare eh, bari bakenewe ko baza mbere no ku butaka bw'uburundi ariko eh, bamwe baga- ba- bamwe bagaca basubiramwo bakavuga bati mu gihugu c'uburundi turifitiye inzego ziducungera bamwe mbere bakanasaba bati ayo mahema nasamburwa abo basirikare mvamakungu nibigigwe kure nibigirwe kure eh, nk'uko byahora kuko batubwiye bati eh, abakongomani bavuganye baca mu ntara c'ibitoke bajabuka muri i- congo eh, batubwire yuko abo basirikare bahora igoma baha- bahora i bukavu ikambere n'ibuvira ivy'uko begereye rero umupaka uburundi buhana eh, na congo eka na- ni congo bari hakurya bavuga yuko vyabateye ubwoba wenda umuntu yakwibaza ngo bari bakwiye ahubwo kubyishimira kuko izo ngabo zishobora kuzabuza iyo mitwe ah, yitwaje intwaro kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi
nicyo kintu buramatari yakitubwiye yavuze ati abo igihugu ndongoye bavuga ko bafise ubwoba ntibaremeta ahubwo izo ngabo zishobora kudufasha no kuzibira abo bantu baza bavuye kuri ibyo bihugu bibanye kuza gutera ngaha ku butaka bw'uburundi hanyuma se ah, wo- u- mu bijyanye n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi hari icyo bishobora kuba byahungabanyije ku buzima bw'abanyagihugu
bamwe batubwiye bati eh, basanzwe baha- ba- ba- bakora imirimo itandukanye na- na cyane cyane uburimyi eh, ku- ku nkengera za- zi- z'uruzi rusizi batubwiye bati ubunye tuva mu mirima hakiri kare ariko buramatari akavuga ati abo batahuka kare nibareme babandanye bakora imirimo nk'uko byahora nta kiriko kirapfa umutekano wifashe neza evariste nzi ko banyanka turagushimiye cyane komeza udukurikiranire iyo nkuru turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu avunaguye ku burundi nongere nsabire mugenzi wanjye oriyani itanga ishaka imbabazi kuko ijwi rye ntago rimeze neza cyane cyane ngira ngo kubera ubukonje buri muri ubukonje iki ni gihugu bwinshi cya cyane amerika hano i Oriane.
washington ubukonje ni- burakabije ariko turagerageza urakoze cyane kandi mugire ikiganiro cyiza
ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi turaganira ku kigo gishasha mu burundi mu burundi ku bitaro byitiriwe umwami karede biri mu kamenge ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ry'uku kwezi kwa mbere haruguruwe ivuriro ryo mu rwego rwo hejuru rivura indwara z'imitsi Ah, n'ibindi vyo mu ngingo iryo vuriro ryitwa centre de référence de kinésithérapie et de réadaptation médicale mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turaganira n'umuyobozi w'icyo kigo aducire ku mayange indwara zivurirwaho eh, n'ubuhinga bakoresha aratubwira kandi ukuntu iryo vuriro rikomeye ryashoboye gutunganywa abarongoye icyo kigo bemeza ko gifise abahinga n'ubushobozi bwo ku rwego mpuzamakungu mugenzi wacu eloge wiri kaneza yaragendeye icyo kigo ejo aratubwira muri make uko yasanze ibintu byifashe ubu ni ubwogero bwo kwa muganga buratandukanye n'ubundi bwogero kuko murabona harimwo ivyuma hagati ubu rero budufasha turi mu kigo cyo kugorora no kuvura abarwaye indwara zo mu mitsi amakonyero yo mu ngingo n'ibindi umwe mu bahinga bakorera muri icyo kigo ariko atwereka uko urugomero rw'ubwogero rwo kwa muganga pisine mu gifaransa rukora icyo kigo cyakira abantu bafite ubumuga butandukanye buterwa n'imvo nyinshi nyene nk'uko tubibwirwa na muganga alexis nzakaraye arongoye icyo kigo cy'akarorero mu burundi kiri ku bitaro byitiriwe umuganwa harede byo mu kamenge dr sinzakaraye yemeza kandi ko icyo kigo gifise ubuhinga abakozi n'inyubako byemewe ku rwego mpuzamakungu ikigo cyo kuvura no kugorora abagwaye indwara z'imitsi amakonyero yo mu ngingo n'ibindi cubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'ububirigi ico kigo c'akarorero mu gihugu gifise ubushobozi bwo kwakira ku munsi ku munsi abantu bari hagati y'ijana mirongo ibiri n'ijana mirongo itanu bivuza bataha muri kazoza ico kigo gitegekanya no kwakira abagwayi bivuza barara mu bitaro mu nteguro y'inyubakwa ikoreramwo ni uko ishobora kuba igorofa irimwo inzu zitatu zigerekeranye zikazokwakira abagwayi benshi kurusha harimwo n'abazoba bagenewe kwivuza barara mu bitaro ubu umugwayi aje kwivuza ariha amafaranga ibihumbi icumi vy'amarundi ariko igiciro nyezina kizoshingwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwumvikanye n'ishirahamwe rijerwe gutunganya ico kigo ubwo bushikiranganji bwemeza ko ibiciro bitazoba bivunye na gato eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane eloge wiri kaneza yagendeye icyo kigo kugira tubwire neza na neza uko yabibonye reka twakire muganga mutumire agiye kutubwira ido n'ido ku byerekeye iki kigo indwara zivurirwaho n'ubuhinga butandukanye bakoresha mu kuvura abarwayi amahig- amahigwe menshi abatari bake bafise bagiye kuronka batarinze kuja hanze y'igihugu Dr Alexis Sinzakaraye ndabashimiye ku kanya mufashe kugira mutuganirize kuri iki kigo gishasha nongere ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga
ndabaramutse na jemu ego mbanje kubasaba imbabazi akajwi kasa n'akatameze neza ariko imbeho ni nyinshi cyane hano muri amerika muri iyi minsi ariko reka tuje mu kiganiro mutusobanurire muri make ibyerekeye iki kigo abantu benshi basa n'aba- ba- abagishima cyane kuko nk'uko mubyumvise mu nkuru mugenzi wacu yaduteguriye ejo benshi bategerezwa kuja hanze y'igihugu kugira ngo bivuze ariko ubu siko bikimeze Ah, reka rero nibutse nk'uko bisanzwe abariko baratwumva mwe namwe mwese muriko muradutega amatwi kaze mwese bakunzi b'ijwi rya amerika mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mushobora kutwandikira nimero zanyu mu butumire bugufi kuri whatsapp yacu nk'uko bisanzwe tukabahamagara muganga abantu baza kwivuza ni abantu bagwaye izihe ngwara kuri iki kigo baba bafise izihe ngwara muri make
murakoze Eh, sinzi ko munyumva neza ego duza akajwi Ego.
byumvikane neza cyane
Eh, abantu baza ku- kwivuza muri ibi- ikigo bishasha ni abantu baba barwaye bwa mbere na mbere zijya ndwara z'imitsi indwara z'imitsi ni ukuvuga kenshi eh, bajya bagize ingaruka mbi za bijya by'umurindi w'amaraso ugasanga ba- baragize ibintu bya pararizi z'igice cy'umubiri bijya bita ngo avese bamipereje hakaba n'abandi barwaye indwara z'imitsi ziba zivuye ku- ku bindi bituma eh, nk'abagisanga bari bari parariza amaguru cyangwa amaboko eh, cyangwa ibindi bintu bifata imitsi bivuye ku ndwara novuga zo zo mu bihimba by'inyuma cyangwa bivuye marabidorijini transfari bityo usanga ari amaparariza avuye nko mu bwonko ubundi muco wa kabiri ni bajya abantu usanga barwaye indwara zo mu ngingo bita mu kirundi bita ngo makonyero ashobora gufata mu mugongo eh, canke agafata mu maguru canke mu maboko mbere twamaze kubona ko abantu baza batugana bafite ingorane z'umugongo ari benshi Eh, hanyuma hakaba abajya bavunitse nabone ni benshi Eh, baba bakozwe canke bavuye ukundi kuntu bivuye ku masanganya amasanganya y'ubwoko bwinshi kenshi abo bantu barakenerwa kugororwa ingingo usanga zitameze neza cyangwa ugasanga eh, baranyunyutse no ku mubiri Eh, bakaba bakeneye rero kuvurwa kugira basubire kumera nk'uko bari bameze basubire mu bikorwa byabo Eh, ikindi ni uvuga ko ari gishasha mbere ni ikintu cerekeye abantu b'abakenyezi bibarutse bakenerwa guca ngaha mu bugororero kugira babavure ihinduka ry'umubiri ryabaye kubera gutwara imbanyi n'ibikurikira byose ugasanga umukenyezi nta nguvu n'ifatiro ibyo rero turabikora ngaha Yego. none mu- Eh, ikindi kintu Eh, ikindi kintu nisherekeye abana bajya abana bakiri bato ubu muri iyi myaka sinovuga ko ari ino gusa ni ku isi yose kubera ubuhinga bwo kwibaruka bwateye imbere ugasanga nk'umwana n'aho aba yavutse ameze nabi arashoboye kubaho abo bana rero ugasanga ntibakura cyo kumwe n'abandi bana icyo ni ikintu cyiza abo bana rero barakenera ibi bintu bijyanye n'ibyo kugorora tuvuga bikava mu bwo- mu buryo bwinshi ibihimba by'umubiri biva kuri izo ndwara zafasha hariya hakaba n'indwara zijya ziba zo guhema indwara zo guhema zishobora gufata abana bato ugasanga biramugoye guhema biraba abafite abana bamaze kubibona birashika zijya ndwara zo gukorora biva ku bihe ibirere ingene bimeze birashika ugasanga abana byanse ko bahema neza
abagwaye nabonye abagwaye asima nabo bo bar- bari muri ico yego n'abarwayi asima barimwo Ah, ah, hari igice avugwa n'urya muganga yanonosoye bijya byo mu mu byo mu mahanga guhema Eh, bajya abaganga rero turakorana baca barungika iwacu iyo bikenewe si ukuvuga ko bose bikenewe kuko umuntu akuze aba afise ingufu zikwiye zo ku- zo ku- zo kwirwanira ubwo iyo ari umwana kenshi bi- byama bisaba yuko aza aza muri kimwe ubwo abana aba- abana si ukuvuga ko bose baba barwaye asima benshi usanga ari- ari nk'utuburonshite dusanzwe mugabo ugasanga turabamereye nabi
duhereye Eh,
duhereye kuri ico nyene muvuze muganga kuvyerekeye ko twari tu- twari tuvuze ko ari ikigo kivura abantu bagwaye imitsi ku muntu agwaye asima mu muvura mute
Eh, afite umuntu arwaye asima eh, aba afite ingorane z'uko hajya haca impwemu hajya haca impwemu usanga iki gihe hakagira ibintu by'amasipasi ni ukuvuga ha- ha- ah, hamera nk'ahabaye haca impwemu ntizishobore gusohoka neza icyo gihe rero haca haza ni- n'ibyo nokwita ibikorwa byinshi hari igihe rero ibyo bikorwa umurwayi atashobora kubisohora wenyine ateza ku- gukenera yuko aza tukamufasha kubisohora tukamwigisha n'uko azohora ingene azohora ahema mu gihe ari muri kirize kugira ashobore gusohora ivyo bikorwa byagumye muri we muganga none umuntu yoba yaravukanye na pararizi nk'uko wabivuze yoba yaravutse ari- ari ikimuga wewe arafise amahirwe y'uko mwomufasha kumbure nk'uwo yarafise ubumuga mu maguru akagerageza kuzotambuka mu- mumuvuye
ego A- abo abo ni abana dushira mu ngo kategori mu gifaransa bita ngo pararizi cerebrale kera bahora babyita ngo emc izina ryarahindutse Eh, barya abana bavuka badafite ubushobozi bw'umwana akomeye ugasanga amaguru nta nguvu zirimo abakeneye iki kigo rero twebwe bwa n'ibindi bigo si ukubera ko ari ngaha gusa abakeneye ko bamugira kinesitarapi kugira burya kujya kunyunyuka ntibize naho byoza ntibigire ibigabanuka bimugire ingaruka mbi nyinshi cyane hajya n'ababyeyi basaba abana byumva ujya mwana ategereza ategereza guca mu kigo bagororeramo bakuretse kujya niba abana uzosanga azoguma aryamye muhira bazoguma baterura banikira bakura mu nzu bashyira hanze mu byo dukora rero ni ukubwira uwo mwana nta bumuga yaba bututse ashobore gutambuka cyangwa ashobore kwicara neza
ko umuntu akuze nawe mumufasha mute nawe arafite amahirwe y'uko yogira mitenda gashobora no gutambuka
ku muntu akuze sinzi ko mugomba kuvuga nk'umuntu yagize nka bijya bya mbese cyangwa yagize isangane cyangwa umuntu yaba yaravutse ari kimuga adatambuka neza ariko kumbura agendesha nk'ibiti mumufasha mute tuba dushaka ko umwana aza akiri muto cyane akiri muto cyane kugira tumugorore aho tugejeje tugaca tumugira ibintu bita adaptation ni ukuvuga kumukorera kumufashisha utuntu tuzoshobora gutuma ahagarara cyangwa atambuka kenshi rero abamubona ari bimuga bakuze kubera batagiye muri ibyo bigo batabimenye mu gihe umuntu amaze gukura amaze kubikwa ubumuga biragoye yuko bashobora kumugorora n'umugani w'ikirundi bavuga ngo igiti gikorwa kigita n'umubiri w'umuntu nuko bimeze yego kino kiganiro ni ikiganiro cy'ijambo abanywanyi b'iradijwi ry'amerika uno munsi rero naho nyine turafise abanywanyi benshi bifuza kubabaza ibibazo byerekeye iki kigo n'ubuhinga mukoresha n'indwara muvura ni reka twakire umwe muri bo mwitwa niyo musaba murantunga niyo mwizera niyo mwizera muratwumva
niyo kwizera niyo kwizera niyo kwizera duzi ijwi tukumve kaze mu kiganiro baze muganga ikibazo cyangwa ushikiriza icyiyumviro
jewe ahubwo nahise intererano ubwa mbere na mbere ahubwo twagira dutere intege minisiteri de la sante publique ukuntu iguma itwitaho mu kutuguriza amavuriro atandukanye harimo ubuhinga butandukanye ku buryo bizofasha abantu badafise uburyo bukwiye bwo kuza kwivuriza hanze ubwa mbere na mbere ikintu twobwira uwo mutumire w'umuganga mwakiye muri ico kiganiro ico kiganiro turamusabye ahubwo bakoresha ingufu nyinshi nyinshi rwose ayo mavuriro yadugane no ruguru muri muri interiyeri yo fasoke na bajya abantu badafite uburyo bwo gusangaho bujumbura abo baganga bato batanga ruguru hama ubuzima bw'abantu bubandanye neza nanjye kabisa byangeweho rwose kuko na jewe nsanzwe nkurikirana igisata kijyanye no kuvura kabisa aho numvise iryo vuriro barishingishaho mu kamenge ku bitaro bita rwakarebye byatujyoheye rwose kabisa ahubwo turabakeneye rwose turasabye umutumire ahubwo kweri bagerageze bagerageze no muri interiyeri bagerageze gukwiza ayo mavuriro murakoze murakoze cyane niyo mukiza niyo kwizera niyo kwizera muganga none nk'uko niyo kwizera bivuze murafise umugambi wo kuguruza ibigo nk'ibi mu zindi ntara
ndamushimiye rwose niyo kwizera ibyo bintu ashikirije ni ibintu bikomeye kandi biri mu migambi y'iwacu igihe mwari ko murambaza mwambaza ibyo dukora ibyo tuvura ngaha ubwabo imigambi dufite si ukuvura byonyine iki kigo bakita ko ari ikigo cyo hejuru cyane cyo ku rwego rw'igihugu kubera mu byo kizokora harimo gukarisha ubwenge gukarisha ubwenge bwa bijya bigo bindi bito bito byo mu gihugu cyose ibyo tuzobikora cyane rwose kuko hari aho usanga abakozi bakora muri ibyo bigo ari abakozi bitanga cyane n'ibyo umugabo ugasanga nk'uburyo bize hari n'aho buba buriko burarengerwa gatoya cyane n'amashuri ashobora kuba hari hakeneye akantu bongeraho gatoya icyo kiri muco tuzokora cyane n'ubu ingoma y'ububiri iki gihe yashikiriza iki kigo leta y'uburundi cyane cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwari ukugira ibyo bisata byo kugorora byo kugura izo ndwara bitera imbere bitera imbere mbere umengo mu mugambi hariho n'uwo kubaka ibindi bigo biri munsi y'iki gatoya mu maprovensi amwe ajya bita no mu maregion ubu buryo ibintu byo kuvura byo kugorora n'ibintu bidateye imbere cyane muri iki gihugu cy'u Burundi nko nko mu bindi bihugu nyine bi- novuga ko bikiri inyuma Eh, mu- mu by'ubushikiranganzi bw'amagara abantu bwashyize imbere mu migambi yabwo ubu barashyizemo ibintu byo kuvura bya kinesiterapi muri plan ya minisiteri de la sante birimo hariho na porogaramu bijejwe muri minisiteri de la sante ari nacyo gituma rero icyo cyifuzo uwo muntu agiye gushikiriza niyo kwizera ni icyifuzo kizokorwa kiri mu byo iki kigo kizokora tuzobasanga mu mavuriro iyo bakorera hariya cyane tubazane ngaha baze kwigira kwimenyerereza ku bikoresho tuba dufite ngaha Murakoze.
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa thomas thomas uratwumva ego thomas eh, baza muganga
yego ubwa mbere bwo ndabaramukije mwiriwe neza Eh, ndabakeneye.
je ubwa mbere bwo novuga nti ni ugushima mu kirundi niho bavuga ngo gukura ubwatsi Mhm.
kuko mu burundi abarundi twari tugeze ahantu aho uhura umurundi kugira afashwe n'indwara zijyanye n'ibintu by'amagufa cyangwa imitsi wahura mu burundi ashobora kuba naho yivuriza bigasaba ko arinda kujya mu buhindi bigatwara amahera menshi kumbure natwe uburundi hariho abantu bagikenye
Ni byo Halo?
cyane. ego turakumva
rero nagomba mbaze umutu
thomas eh, turacyari kumwe thomas baza ko telefone icitse iramugoye turaza kongera kumushyira ku murongo reka twakire bob bob turi kumwe bob nawe nyine ngira agatelefone karamugoye Ah, ariko reka muganga nongere kubaza ikindi kibazo mu kurindira ko tugarura abatumire bacu ku murongo Uh, iki ki- nko mu nkuru twumvise ah, mugenzi wacu rero jibirika neza ya- yadushikirije yavuze yuko mwakira abantu bashika ku ijana na mirongo ibiri kugera ku ijana na mirongo itanu ku munsi mutubwira muri make abaganga mufise ni bangahe mukora amasaha yahe muri make
Eh, murakoze Eh, eh, tukivyumvira ubwa mbere tuba twiyumviriye twafashe amasaha kuva saa mbiri yo mu gatondo gushika saa mbiri yo mu ijoro tutaruhuka ubwa nuko rero tuba dufite abakozi benshi baza barara imigwi myinshi Eh, iki kigo nsubiye inyuma gato igihe muri mu migambi yo kucubaka babanje kurungika abantu kwiga hanze biga amashuri hanze Ya- muri iyo poroje mbere yo kubaka amazu habanza kurungikwa abanyeshuri hanze bose hamwe ni cumi na babiri ntihenze bize mu gihugu ca bene kuko uwo mugambi w'ububiri ububirigi bwabanje kuwugira muri bene mu bihumbi bibiri ntihenze hanyuma mu burundi rero bawuzanye muri iyi myaka ni ukuvuga rero abakozi dufise ni abo cumi na babiri mugabo gushika ubu aba- aba- abamaze guheza bari ku kazi batanguye ni n'indwi aho no kuvuga n'abo bariko bariga mugabo bakaba barahejeje ni ukuvuga ko tu- dufise abo bakineterapete cumi na babiri turashobora kwakira hagi- ah, kirya giti kiri na ta- ni igiti kiri mu gihe boba ha- boba bariko barakora bose ijana ku ijana ariko kenshi uko tumenyereye usanga ico giti kiri umuntu yaharuwe gishobora kuba inusu canke ibice bitatu vya kane Eh, yego ibikoresho dufite n'ikibanza dufite kirashobora kwakira bajya abantu yego murakoze cyane reka twongere duhe umurongo thomas thomas eh, agatelefone kakugoye bandanya ikibazo
yego nti- nariko ndabaza nti idu- indwara zijyanye n'amagufa yo bab- bavura ni- n'iz'imitsi kubera ikiganiro ndagifashe n- nsa n'ure n'uwacerewe mbaze indwara ku buryo nk'amwe nk'umuntu afise umurwayi yaba afise izo ndwara zijyanye n'ibintu by'amagufa nu- numve indwara umuntu yoshobora ku- kuza kumuvurizaho kugira ari nk'umuntu wa ruguru wa kure umuntu ashobore kumwunguruza mushikaneho mu gihe at- atabu- atabu- uburyo barashobora kubaka ibitaro mu gihugu hagati ku buryo bashobora gusanga abantu ba- bo mu misozi ruguru kugira bashobore kuyivuza nicyo kibazo ntanisigaje kubaza urakoze cyane thomas muganga iki kibazo ni ikibazo gihambaye cyane cyane cyane ko ariko baratwumva bari mu zindi ntara ni izihe ndwara cyane cyane muvura z'amagufa thomas yipfuje kumenya kugira ngo
nawe ndamushimiye indwara tuvura ni- ni- si iz'amagufa gusa n'iz'amagufa mugabo zirimo Eh, iyo turiko turavuga kuvura bica mu buryo bwinshi hariho indwara babanza kuguha imiti ukanywa imiti cyangwa bakagu- bakagukora byavuga kubaga mu gihe rero uriko uranywa imiti canke vyanse mu miti kenshi niho baca bakurungika muri ibi bigo ikindi gihe bakubaze nahone birakoho birakenewe gutegereza guca mu bigo nk'ibi muriko muranyumva ego
utegereza guca muri ibi bigo ari naco gituma iyo uje kwivuza ngaha iwacu turabanza tuka- tukagusuzuma si ukuvuga ko abantu bose baje ngaha bategereza guca muri kinesiterapi hari aho dushobora gusanga akenewe nk'ugukobwa kugenda bakubage uzogaruka hanyuma canke agakenerwa ko tu- tumwandikira imiti canke akaja no kuwundi muganga ivyo vyose tubigira bijanye n'indwara umuntu agwaye Eh, uwo muntu yabagije ati none nk'abantu turi ubu ivyo bitaro bi- biri bujumbura kure ivyo turabibona turabizi turazi yuko nk'umuntu ari mu kirundo canke mu cankuzo bigoye gushika i bujumbura ari naco gutuma nagomba abantu banyumve neza simvuze ko umuntu ari mu kirundo cyangwa mu cankuzo yoza marimarimari agafata iminsi y'amahera menshi adasa n'aho ashikira ngo ajye i bujumbura oya hariho ikigo hariho ibigo i gitega hari ikigo cyitwa senari gitega i ngozi hari ikigo kigorora mu mivu hari ikintu kigorora i makamba hari ikigo kigorora i bujumbura muri n'aha kuri ubu akarere dukorera hariho ibi bitaro birafise ikigo ki- birafise ahantu bagororera opitari bitaro ahantu bagorora n'ibindi bitaro byinshi ni ukuvuga iki kigo cy'iwacu nicyo bita ngo referanse ntakujya ugiye ku muganga uri mu ruyigi cyangwa ingozi do- umuganga waho ashobora gukora ati jewe aho ugeza naha reka ndakundishe kwa naka nico gituma abantu babyumve neza tuba ko abarundi bose bazoca baza muri iki kigo nti- natwe ntabyo twoshobora kandi bikaba bigora cyane mugabo mu migambi naba ari harimo gukaririza ubwenge bajya bavurira muri ariya mavuriro yegereye abantu hariya ruguru ico cofasha rwose gusumba ego Murakoze.
yego muganga kuri icyo kibazo nyine mwotubwira bumwe mu buhinga mukoresha kugira ngo muvure abantu kugira ngo bumve yuko niba bagiye muri ibyo bigo bataronse ubwo buhinga bashobora kuronka kuri iki kigo kiri mu kamenge i bujumbura
Eh, mm, ubuhinga ku bisanzwe buva kuri iyo ndwara bwawe nk'uko uwo muntu yavuze nk'indwara y'amagufa ndabifata nk'akarorero arashobora kuza nk- umuntu arashobora kuba a- agwaye umugongo ababara mu mugongo ababara mu mugongo kubera imiti yiwe ifise ikibazo canke kubera ubugufa bita amadisiki canke n'ubundi bugufa bwegeranye bwo mu mugongo bwa buriko buravunguka niko nobivuga harimwo ikintu c'ubu- c'uko amagufa aba ariko arakura ukoresheje ico canke kubera yavunitse canke kubera yateruye ibintu bikamumera nabi mu mugongo ico duherako ni uko ubwo bubabare buhera uretse ububabare rero bica mu bintu byinshi ibintu twamushyirako ibintu meme na elek- ibintu bita ngo electrotherapy byose turakoresha ibintu byose Ubu- uburyo bwa kimenye nuko bisabwa bimeze ku isi yose hanyuma ari umuntu akeneye yanyinyutse asi ibyo bita febrese misire imiti yiwe atanga ubuzi urimo ibyo byose turabishyiramo
Yego.
Eh, Muba- mugabo mu gihe eh, mu gihe iryo gufa izo ndwara z'amagufa zirimo imvune babanza kumuvura iyo mvune ibindi byose tukabigira mu nzu
reka duhamagare witwa lion lion ratwumva
ndumva ego buriwe ego mwiriwe lion Eh, uduze ijwi ushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
isiriyo ni leo leon murantunga Eh, leon kaze mu kiganiro
ubwo mwakoze bwa mbere bwobwo ibintu bishimishije kabisa kumva aho bahaje ikigo nk'icyo cyo kwitabaza harimo abantu benshi bahora bicwa n'indwara nk'izo kubura uburyo bw'ubukene nyine kubera bataronka amafaranga yo kujya kwivuza hanze Eh, urumva ni ibintu bishimishije cyane ariko ikindi nabasaba niko ikigo nk'icyo kiza hari igihe usanga baca amafaranga menshi kubera nyine baba bafite ubuhinga nyine nabwo nyine nibaza ko bihenze nasaba yuko bokora nka kujya ku bindi bitaro byose bisanzwe bagakoresha ama mituweli kugira ngo na wa munyagihugu mutoya ah, ataro- atarofite amikoro menshi aronke- ashobore kwivuza Eh, nk'ibyo bagana iyo nafite ingorane nk'izo bakamufata nk'umurundi nyene bakabona yuko nawe atamikoro afise bigatuma abakoresheje mituweli nako byafasha cyane
ego urakoze cyane leon Eh, leon urakoze cyane reka twakire mbere ko muganga yishe icyo kibazo reka twakire witwa niyo nkuru niyo nkuru
halo ego niyo nkuru ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego ni icyiyumviro Mhm.
yego mbanze gushimira ukuntu mwa- umutumire kumukengurukira mu kiganiro aduhaye yego icyo ki- icyo ki- icyo kiganiro ni ukuri kije gikenewe ni ukuvuga ibyerekeye iryo vuriro ni ukuri rirakenewe cyane mu gihugu cy'u Burundi ryari rikenewe kubera hari abantu benshi benshi bahora bajya mu bindi bihugu byo kwivuza hanze nk'uko abandi bagiye barabivuga ni ibyo gukenguruka hamambwa nahise akabazo nagomba kubaza uwo mutumire yego hanyuma mutumire nk'uko mwagiye mubivuga muri ico muri ico kigo cacu ca- ca- cayo ngaha i bujumbura mu kamenge ndizera yuko ngira ngo muzoza mufise a- akandi karusho kaba gasumba ibindi bitaro mwagiye madondagura biri mu zindi ntara zitandukanye no kwita amaburanje y'ivyo bitaro y'ibyo bitaro twakwita biri ngaho i Bujumbura ko agiye kubivuga rero nagomba mutubwire akarusho kuba kaza kar- eh, ko kakunguko ko kwereka yuko umuntu ibyo bitaro haba hariho indwara zisumbije bovura gusumba izo bahora bavura ibyo bindi bitaro Ura- akabazo kanje karako urakoze cyane niyo nkuru reka twakire n'uwitwa firme Eh, nawe nyine hama muganga arabishura mwese icyarimwe firme uratwumva
ndabumva yego shikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ahubwo jewe icyambere agomba kubanza gushimira igihugu cy'ububirigi kuri iyi mfashanyo nziza cyatanze ikibazo nagomba kumubaza cya mbere nagomba kumubaza yuko hari indwara abarwayi bahora bajyana nko mu ma- nko hanze mu bitaro bikomakomeye nizohora zivurirwa ngaho akabazo kanje nako urakoze cyane firme muganga reka duhere ku kibazo cya leon leon yabanje arashima cyane nk'abandi nk'uko babikoze kuri iki kigo gishasha ariko kuri sh- leon yashimitse cyane ku byerekeye ibiciro ah, uko bimeze arabaje ati mwoba mwakira mituwere eh, ibiciro bimeze bite amafaranga abantu bishyura
Eh, murakoze kandi ashimiye abo abo bantu batatu bose Eh, iki kigo cuguruye kuri uwa mbere uheze ni itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kwa mbere Eh, hariho ibibazo bimwe bimwe turiko turatorera inyi- tuzotorera inyishu mu nyuma kubera yuko kicugurura ngira mwarumvise umu- umuyobozi mukuru mu bushinganzi bw'amagara y'abantu ico kazi ahora kimubajije aca aravuga ati hazoba ibiganiro ibiganiro n'ishirahamwe yitwa coped ariryo ba- ba- bahaye ku- ku- kuyobora iki kigo Eh, ibyo bibazo byose iba mituweli cyangwa n'akarere kareta k'abarimyi cyangwa ikindi nibaza yuko ibyo byose bizojamo Eh, ni ikibazo cyiza kubera turazi twese uburyo bw'ingene bumeze ibintu byakinezeza ku n'ibintu bizimba kubera se ahantu ujya kwivuza umunsi umwe ucumi uhejeje ushobora kumara n'amezi abiri wivuzayo ni ikibazo cyumvikana rwose nibaza yuko ababijejwe ariko barabyumva bazobitorera inyishu
Ego.
Eh, ikibazo cya niyo nkuru yabajije ati hariyo akarusho wadondaguye eh, amavuriro mu zindi ntara yabajije ati hariyo akarusho koba gahari kuri iri vuriro riri mu kamenge n'ayo yandi mavuriro mu zindi ntara akarusho ni akahe
Eh, ni ikibazo cyiza n'icyo Eh, am- igihe bugu- igihe biyumvira icyumviro cyo kubaka iki kigo eh, byavuye yuko babona yuko amavuriro avura mwene uku kuntu ari make cyane baca basanga mbere n'ayo mavuriro afite ibikoresho bike bike bi- bi- basanga mbere n'abakozi bakorayo kenshi aya mavuriro usanga ari amavuriro yuguruwe n'abihebeye imana mu bintu byo gufasha ibintu byo gufasha ugasanga bajya abakozi eh, ni abakozi bigishijwe gutyo bigishijwe gutyo bariko barakora bajya bita ngo foromesi cyane ugasanga kubera amashuri atanu yari ahari ino mu burundi ugasanga ni abantu bize nko nko muri zayire cyangwa ahandi Eh, navuze yuko iki kigo mbere ibyo tuzofasha cyane ni ibyo byo gukarisha ubwenge abantu cyane cyane ko abarundi bose ntibazoza ngaha ibujumbura ico ico umuriro cumu ni ibyo gukoresha ubwenge kubera abo bantu bafashije abantu iyo myaka yose turabe yuko bokungura ubumenyi nabone eh, turamaze kubitangura turamaze kubitangura twarigishije b'amasantre arenga nk'atanu barabitubariye bo nyene bati turanezerwa kuba ntitwari bwabo ubu bumenyi muduhaye ni bushasha Mhm. kandi bijya bita motivation umukozi akora abona ibyo akora ata- ata- atungura ubwenge bimunezera ico nibaza ko arico cofasha cane abantu kubera ayo masansari akwiragiye mu gihugu cose Eh, mugabo akarusho ndazi ingene tuvura Eh, mu kuvura ko namwe murabizi uko muganga mukuru dogiteri avura sico kimwe n'uko umuforoma avura Ico nge- canke umusipesiyaliste ubazwe n'umuganga atari umuspecialiste mu jenatego hariho ababaga mu gasi cyo kimwe naho ubazwe n'uryaminije cyane nibaza ko akazi akarusho cyane rwose Eh, hanyuma kandi karusho mu byo navuze na- nashingiye ku kintu c'abakenyezi kuba abakenyezi biba- in- ingaruka zo- z'umukenyezi amaze kwibaruka kenshi atanamenya ugasanga azobimenya amaze gukura ivyo ni ibintu bitaguriye cyane muri ibihugu by'iwacu muri afurika yego wowe bisobanura neza na neza muganga umukenyezi aba yibarutse ibibazo aba afise n'ibihe mumufasha
ego murakoze kenshi biragoye kuvuga mu kirundi mbandagerageza Eh, murabona umuntu atwara imbanyamezi icyenda atwara imbanyamezi icyenda uko imbanyi ikura uko umwana akura niko aremera nyina wiwe mu mubiri wiwe mu mubiri wiwe ari mu gitereko ari mu mubiri umugongo uraruha imbere harakweguka haragira ikintu kimwe hajya hose ijya mitsi ego umubiri uragerageza bike mu bintu by'amahormone bigafasha kugira umwana aronka ikibanza mugabo biba biriko bironona ikintu mu mitsi iyo yibarutse rero ngira aba- abakenyezi ba- bariko baranyumva baravyumva iyo yibarutse kenshi abakenyezi barababara mu mugongo baramara iminsi barwaye umugongo abantu babifata ngo ni ibisanzwe ngo n'abandi vyarabashikiye hamwe na hari no mu gite- no mu bihimba by'irondoro cyane cyane nk'umuntu aba yibarutse bijya bita ngo parvoa basse reka naho bamugira cesarienne imitsi imitsi irakweguka cyane ari na hamwe rimwe na rimwe usanga abakenyezi bagira ingaru- ingaruka mbi zo mu bintu byo kurya ku mwanda mutoya kenshi birashika hari aho bi- bi- biza bigahera n'igihe bishobora kudahera ivyo rero turiko turamusuzuma ubwa mbere turabona u- ushobora kugira ingaruka mbi n'uwo udashobora kugira ingaruka mbi akeneye gusa ibintu bitoya Eh, none muganga nyuma y'aho yibarutse arindira iki ikiringo kingana gute kugira ngo abiture mumufashe kunonora imitsi
eh, ari nk'uwibarutse ba- bijya bita ngo episiotomi bamushonye iyo banza akarindira hajya bamushonye hakagira aka- agakira agasikatsi Mm.
eh, akaza haheze nk'ukwezi tuwe nitwe duheza tu- tumubarira tuti wewe uzocuza igihe iki n'iki n'iki cyangwa reka dutangurye
yego biza mugabo yoza turaba hakiri kare Mm.
Eh, muri ibyo hari n'ikindi gikunda gushika hari aho n'ibihimba by'irondo eh, eh, bijya- eh, igitereko kimanuka kimanuka kika- kigashobora no gushika hanze canke ibyo bita vesi eh, kijya- ka- karya gahimba kabika umutwe nizo ni ingaruka mbi mu gihe cyane cyane nk'umukenyezi yibarutse kenshi eh, birimwo mu bis- mu biku- mu bihora bishika rero ubwo buvuzi tumubwira ni ugukomeza inyuma ya- y'ibyo y'ibyo bihimba kugira ngo ibyo bimanuke cyangwa kugira ngo ibyo bikore nabi Eh, ugereranyije none muganga mumuvura ikiringo kingana gute
eh, biva a- aho navuze nk'igitereko kimanuka ibyo ni bimwe twita egisiremu ni bimwe umuntu aba yamerewe nabi mugabo nk'umuntu ari gukomeza gusa umugongo mu nda eh, no- no- no hepfo yo mu gitereko ibyo kenshi ashobora kuza nk'inshuro cumi bika- bigaca bihera
dusubiye ku kibazo cya filime tutari bwishure filime yavu- yabajije ati tugarutse ku ngwara muvura yavuze ati abantu bahora ba- baja hanze mu bindi bihugu Eh, ni izihe ndwara bahora baja hanze y'igihugu kwivuza ariko ubu ngaho mu kamenge kuri rwakarede mushobora kubavura ni nk'izihe
Eh, abantu bajya hanze ku bituma byinshi nk'ibikunda gushanga iwacu hari nk'abantu baba bafite ama ibyo bita ama diyatiki ama eh, imiti bivuye ku byo bita ngo herinidisikari ni ukuvuga aka- aka- akagufa ko mu mugongo kafyonze umutsi Ubwo babi- ugasanga ibyo bahora avuga nere siyatike
energy yatike kenshi ca- eh, cyangwa ibindi bijyanye n'ibyo bya kompeso medira eh, mu mugongo usanga hafyondaguritse cyane hagafyonda imitsi abo rero bo bakunda kujya kubagirwa nko mu buhingi buraya cyane muri bwa kenya ibyo ibyo kenshi aho twebwe ntihaba haragera ko umurwayi agira icyo kimukora mu gihe gikunda gushika rero bahejeje kumubaga mu buhinzi hari aho bibagira kumubara ko ahejeje kubagwa azoca ajya kugurisha kinesterapy ugaca usanga twa dufaranga yateguwe duhuye ni- n'iyo operasiyo gusa hanyuma a- nabo bo mu buhindi kubera batabazi yuko ino iyo redikasiyo tuyigira bagaca bamubarira ngo ni ubundi buryo bwo kugura ngo azobandanye abizi rero bagiye kumubaga kandi bi- biramaze gushika kubo tumaze kubona ni imbere yuko bajya kubibagisha aca aza ntarindiriye kubera ntasubire kuriha ayandi mahera amara nk'ukwezi cyangwa indwi zitatu ari muri iyo kinesterapy akoro niko karusho bizofasha abantu bavuye hanze kandi bamaze gushaka kwitura twarabonye ko byabagabanije uburyo bari kubita urakoze cyane muganga turafise umukenyezi ku murongo nibaza ko yaba afise ikibazo ah, cerekeye ibyo mwariko murasigura nduwimana muratwumva alo nduwimana alo nduwimana muratwumva reka tubanze tuje kundi munywanyi nibaza ko nduwimana telefone mugoye reka twakire cedric cedric uratwumva
ego ndiko ndabumva ego cedric kaze mu kiganiro murakoze kuba mwatwihanganiye ndazi ko mwari ku murongo akanya katari gato ushikiriza ikibazo cyangwa icyiyumviro
ego mbere cyo nagira mbaze ah, ikibazo abantu hereye icyumviro Eh, by'ukuri turabye birya bitaro kwa karede ni ibitaro byiza kubera uhashitse birateye igomwe haba rero nagira mbaze ti none eh, nyakubahwa dogiteri ariko afasha iki kugira ngo abatarashika kuko kwa rurya rwego kugira ngo nabo bashobore kuduga kugira bashobore gushika ku rwego babagezeko
uravuga abaganga canke abagwayi sobanura neza
Ah, ah, kuko urabona mu byo gutera imbere barafise abantu babyize rwose baza no hanze umva twagomba tume- twumve icyo yoba ariko boba bariko barafasha abandi kugira ngo bashobore kuronka eh, ako kabyo nk'abo baronse Eh, ikindi naco yari nk'intererano Eh, nagira mvuge yuko mu gihe indazi baragira amanama y'abaganga yuko boza bararaba ingene boza barahanurana kuko turumuntu twigeze gutwara aho kuri rwakarede Eh, kandi twamutwaye arwaye vema ariko abi abaganga mu gihe batwake batubwira ati ngo tukenyenye ngo turindire ha- ngo twaba guhahamuka mugabo tumujanye ahandi barashobora kutwakira baca bamutera serumu ubwo nyene twagira dusabe mu gihe yuko umu- umurwayi abi- at- abituye bamwakire barabye n'ingene aba amerewe Eh, mu bisanzwe nibyo nagira nshikirize murakoze urakoze cyane cedric muganga cedric ashikiriza ikibazo cerekeye nshobora kuba ntagitegereye neza ariko mwe mwagitegereye ndakeka ari cerekeye ugutanga ubumenyi ku bandi baganga cyangwa ku yandi mavuriro Eh, yabajije ati akigoro umugira n'akahe kugira ngo umushikirize ubwo bumenyi abandi nabo nyine bashobore kuburonka cya kabiri abajije ati ku bijyanye n'ukuntu abaganga bakira abagwayi ngira nacyo nyine mushobora kugira icyo mukivuze ko
ego ndamushimiye Eh, mpereye kuri icyo cya nyuma ni byiza kudukebura ko umuntu aguma ari umuntu bishobora kuba byarashyitse ntumwakire neza kandi ibyo biratubabaza jewe ni- nimfashe ku giti cy'iwanjye birambabaza rwose iyo ntashimishije umurwayi Eh, aha twimukiye muri iki kigo twahora hari ahantu twari twikikije imbere y'uko iki kigo cyuguruye niba amaze guhura n'umuntu yaje muri icyo kigo twarabonye abantu batora ko twabakiye neza nabyo byacu biduha n'ingoga y'uko tuzogaragaza ingene twakira abantu bigende neza ndabimwemereye n'abo dukorana ndazi ko icyo baduze kumuzirikana icyo tuzogikora hanyuma sinokwishura ibyo bindi byaba byarashyitse kuko umwana ibitaro karede ni binini mugabo n'usaba bagendange bose uwo byaba byarashyikiye ugerageza bikagenda neza Eh, hari ikibazo cya mbere yavuze kandi ki- gikomeye abaza ati none mwe muriko mugira iki kugira mu- muteze imbere ubumenyi bw'abandi bantu kuko naje ndabibona turi bake turi bake cyane tugumye turi bake ntitworoza ngo dufashe abantu cyane ariko ndamwijeje yuko uwo mugambi ahasi iki kigo gusa iki kigo kiri muri proje bita ngo betu betu ni ukuvuga belgique burundi bene ni ukuvuga ko ibyo bihugu bitatu byiyemeje kuzofashanya kugira byigishe abantu benshi muri ubwo buryo bwa kinezitarasi hari n'indi migambi y'ubushikiranganji bw'amagabane kuko eh, n'ubushikiranganji ansena periyeri bujya bwiza bafite indero Eh, muri ibi bintu byose kugira ububirigi butange ubwo buryo bwabisabwe n'ubushikiranganji bw'amagara abantu n'ubw'indero hariho ibyo bita konvansiyo yabaye hagati y'abantu batatu ni ukuvuga ko ibyo byose ari ibyo kugira biteza imbere Eh, hanyuma igitangura navuze yuko mu migambi dufite ari ugukarihiriza ubwenge aba- abandi baganga bavura muri ubu buryo hakaba no kwakira aba banyeshuri bariko bariga Eh, ngo umuntu igihe mwana twatanguriye ikiganiro nahagaritse nari- nariko ndakosa- eh, nariko nda- ndafasha umunyeshuri ariko araheza ubuganga ariko arakora kuri ibi byo kuvura bimwe navuga bijanye n'indwara zo guhema z'abana ariko arabikora azobikorera muri iki kigo ico nibaza ko kizofasha Ego.
Na- iki kigo ni muri rwakarede muri bigisha abaganga abo baganga bazoza ngaha bagire stage bimenyereze ngaha kuko kenshi umuganga uwo muganga niba azobuja gukora muri bya bitaro bya ruguru niba azokorana n'abo bagorora niba azobereka indwara akeneye ko zivuzwa n'ubwo buryo bibaza yuko ibyo ibyo bintu bizofasha Ego, murakoze cyane twari dufise umukenyezi yitwa nduwimana telefone yari yagoranye ariko twongeye kumuronka mfasoni nduwimana muratwumva alo nduwimana ndabumva ego kaze mu kiganiro shikiriza Ego, pero- ikibazo ikibazo cyangwa iciyumviro
nagomba kubaza Mhm.
alo ego turakumva ndabumva ndabumva nagiye Alo? nagomba
nduwimana nduwimana telefone yongeye kumugora reka tumire amate akanya gato hama twongera turagaruka ku murongo muganga dusobanurire ibyerekeye iki kigo gishasha cyo mu kamenge turiko turaganira ikigo cereke cyitwa centre de référence de kinésithérapie et de réadaptation médicale gishasha giheruka kuguruka ah, ku biro ku bitaro roi caled biri mu kamenge tumire amate turagaruka mu kanya murakoze
Bimogo mahine Bimogo mahine Nyenga telefonita Ntara na mfiki bugu sanfɛ Ne yɛlɛla Wale dabali banna pewu Nyenga telefonita Ntara viber sanfɛ Ne ɲɛ b'u la U da bɛ ne ka vi la ne mune kila ne mune fima bimago mahine ube kalu neila mini mchinye bole Eh, bimago mahine unyata na ye lefutu maye numa fo ubotiye mbenga befe bebe fana benefe anu me ɲɔgɔn fɛ n bɛ n ka bebe fɛ bebe fana bɛ ne fɛ an ka di ɲɔgɔn ye fido bɛɛ n'i ka fido muriro bamakukarire wabebebedo nibe nafudumana nibe darabidumana radiyo ijwi rya amerika isamirira- isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mu burundi ku bitaro byitiriwe umwami karede biri mu kamenge ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ry'uku kwezi kwa mbere haruguruwe ivuriro ryo ku rwego rwo hejuru rivura indwara z'imitsi ni ibyo tuko turaganira mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umuganga mutumire dr alexis sinzakaraye E, muganga twongeye kuronka wa mutumire mu mfaso ni nduwimana nizere ko telefone iza gucamo nduwimana muratwumva
ndabumva ego shikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro
numvise icyo kiganiro kirandyohera Mm.
ndafise indwara bambariye ngo ngo amadisike serivicale yanjye yo ku izosi ku- ngo ngo yararyanye Ndagabanya- nyanya mu kuboko mu kuguru nkababara cyane njyamye nkigorora nkumva ko imitsi imbabaza ngamonyera ku misumari mu kuguru kw'ibubafu kaminamonyera ku musumari ndashaka kubaza rero uwo muganga yuko mu gihe noja kumwifuza koko yompa agahengo bigaba bigapfupfahara ngashobora gutonda ku kazi nk'abandi ego nicyo gituma ego
ego nivyo nagomba kubaza ko ko yompa agahengo ngashobora kuja ku kazi yego murakoze cyane mfaso ni nduwimana muganga mwumva iki kibazo mfaso ni nduwimana afise ari ikintu eh, ari eh, ikibazo mushobora gukemura
rero ni ikibazo cyumvikana eh, mugabo kubera umubiri umubiri ugizwe n'ibintu byinshi kenshi ubanza gusuzuma umuntu bikenewe tukamutuma n'ibipimo bindi kugira ngo turabe ko iyo ndwara ijyanye n'ibyo tuvura ndamutumiye azaze azaze tubonane hari n'aho mbona bigu- bi- bisa cyane ni- n'abo abandi tuba twakinnye
muganga mwongeye mu nkuru twumvise twumvise ko mufise ah, urugomero rw'ubwogero ariko pisine mu rurimi rw'igifaransa iyo pisine abantu mubafasha bate umupfaso ni nk'uyu yaje ni mu bintu mushobora gukoresha kugira ngo mumufashe
eko mbere bamwe bamwe babaze ikintu cy'akarusho tuba dufite tugeranje n'ibindi icyo nibaza ko nta- nta- no twasubiranye ngo nta nta handi hari disanse usanga bafite urugomero nk'ubwo ni urugomero rutandukanye na zirya ngomero zindi abantu baja kogamwo bagira siporo kubera rwateguwe kugira rwakire abantu bafite indwara zimwe zimwe nk'izo nyine zijyanye n'ububabare izo zijyanye n- n'imitsi n'uko cyane ingingo zitaba zi- zikora neza eh, abo abo turabavurira muri iyo bita ngo barineo-therapy, ba pisine yo kwa muganga ariko naho ni umuntu tubanza kumupima kubera hariho ibituma bimwe bimwe bishobora kubuza ko umuntu ajya muri iyo pisine umuntu wese nk'agakomere cyangwa mbwa si byinshi ariko eh, hari ibishobora gutuma tutagira mutayikoresha tutamugaho Mm. reka twakire uwitwa didas nawe nyine afise ikibazo didas alo didas ego ndabumva ni sawa ni byiza cyane Ah, didas shikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro
yego je mfite ikibazo nashaka kubaza muganga Mhm.
turafite umurwayi amaze amezi nk'atanu arwaye yagize ikibazo urumva turamujyana turamuvuza baramushyira no muri bya bya sikaneri barabura icyo bagwaye muga mu nyuma alo yego turakumva
unyuma baciye bavuga ngo ni imitsi ngo ni udutsi ngo ngo two mu bwonko twagize ikibazo urumva ntashobora guhagarara atifadikije nk'ikintu aca azungurirwa agatemba akagwa hasi sinzi yuko muganga hari icyo yodufasha yuko bo- boshobora kumufasha
Eh, ni icyo kibazo hari ikindi
oya ni icyo nyine mfise urakoze cyane didas reka twakire na christian christian muratwumva alo christian
Allô oui alo
ni christiane christiane christiane kaze mu kiganiro shikiriza shikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro
ego ndakura mu kijya oriyane uraho neza
ego Mm.
eh, ndaramukije na muganga nari Ndabaramukije.
nishaka nda- ndabaramukije rero nari mfite ikibazo nari narishaka mbatse hariho umuntu yagize agisida arababara mu mugongo Ah, ubunye ah, agenda ah, ahengamye nashaka mbatse ko hari icyo bamufasha
reka tubaze muganga murakoze cyane christiane murakoze cyane muganga duhere kuri didasi yabajije ikibazo cyerekeye imitsi yo mu mutwe eh, y'uwiwabo umukunzi wabo bavuga ko yari amaze amezi atanu agwaye bakavuga ko i- iyo mitsi ishobora kuba yituma adatambuka neza ico coba ari ikibazo naco nyene mushobora kumufashamo
Yego. Eh, uko- ikibazo uko yakibagije byumvikana ko umengo ngerageje ku- kubifatanya yuko imitsi yiwe atanguvu ziri mu mitsi y'amaguru adashobora gutambuka bakaba bibajije yuko byaba biva mu mutwe bacamugira sikaneri basanga ntakiriye Eh, naho iyo sikaneri yoba imeze neza eh, umurwayi mbwa adashobora guhagarara nuko harimo ingorane nuko harimo ingorane izo ngorane rero dusanze zita kuri iyo mitsi yo mu maguru itagira ingufu igituma icyo ari cyo cyose uwo ari mu bo tugira kinetarasi naho icyo gi- icyo gituma cyari kuba kiriho iyo sikaneri yari kuba yerekanye ikintu Eh, bariko baravura icyo kintu natwe tuba turi ko tumugira kinetarasi kuko eh, ama- eh, amaguru yamaze kudakora umuntu abiretse gutyo ni hamwe usanga amaguru yaranyumitse mu nyuma nta kigihinduka uwo rero ku byo mbona arakeye kinezitirati hanyuma mm, fasoni christian eh, nabone yabuze umuntu yagize accident agenda ahengama eh, mu mugongo ubu agenda ahengama Eh, nibaza ko bamugurishije ibipimo bakaraba ubwe bagasanga kugira ngo ntihabe hari nk'amagufa yo mu mugongo yavunitse mu gihe ata amagufa yo mu mugongo yavunitse cyangwa naho baba yaravunitse mu gihe baba baramukoze uwo muntu nawe arakeneye kinesitarapi nabo babyumve simvuze yuko ari aha honyine bashobora kumuvura ibyo bantu babyumve hari ahandi henshi ngaho i bujumbura eh, ntibize bibabuze kujya kuri bisanzwe mu gihe ariyo yo bibegereye mugabo natwe babona ko ariho babangukira cyangwa hari icyo bahashimye ndabahaye karibu Ego mwavuze ko mufise eh, nk'urugomero rwa pisine izindi vuriro zidafise ndakeka ko boshobora ku- kuhitura kubera imvu z'ubumenyi mufise ku kibazo ca Christine c'uwo mu- ca Christiane kuri ico kibazo cerekeye umuntu agenda ahengamye kubera accident yagize hari kiringo umu- uwo muntu ashobora kubandanya ahengama ku buryo ko mutu ashobora kuba mukimufasha canke i- naho bahamaze nk'umwaka ashobora kuza mukamufasha
Eh, kenshi iyo ahengamye mu gihe navuze mu gihe aho batagufa ryavunitse ryo mu mugongo ahengamye kubera imitsi yiwe yadadaraye yadadariye uruhande rumwe ni ukuvuga yuko agumye adadariye muri urwo ruhande rumwe kijya gice imitsi nayo iriko irakweguka ico kidadara kizoguma kidadara ico cakwegutse gikweguka amaze kumara amaze kumara nk'amezi abiri amezi uko mfate n'amezi atatu biragoye nyine azosura kugoro azoca guma amezi kuko usibyo ndamwifurije yo yo nyaragasa cyane hanze amaze kurenza nk'amezi atatu bizogorana rwose ko asubira kugoroka neza
murakoze cyane rwose muganga dr alexis sinzakaraye umutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi akajambo ka nyuma kugira ngo Ah, murantunga umwanya utubanye muke ku kajambo ka nyuma mwoshikiriza mu masegonda make cyane mwakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe
hanyuma ni uko kubara kw'abantu icyo kigo cy'ubururu icyo kigo gifite ubumenyi bukomeye kizokwakira abarwayi bose ku buryo butavunaguye cyane kandi icyo kigo kizofasha no gukarisha ubumenyi bw'abandi bagenzi bacu bakorera mu gihugu hagati kugira dufashe abantu benshi Mur- murakoze cyane rwose dr alexis nzakaraye mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka muri kino kiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika twizere ko mwaronse insobanuro zerekeye ibyo iki kigo gishobora kubafasha abatwo baratwumviriza mwakoze guteramana natwe abashikirije ibibazo n'ibyiyumviro turabashimiye cyane rwose naho ubutaha murakoze
Ananga fit manuke, ika fiber se wala. bibi facebook singwala ubuda dugala fudumala kasoro unyebiga bebela akubu kono du unyebiga bebela eh kasoro ikabebe legebula imano